muteze amatwi ijwi rya amerika aryo by'uyu munsi ibiganiro bibandanya kuvuga ku makuru yo mu karere muri kumwe nanje fideni yo ngabo na aloise bigirimana amatora atangura isaha cumi na zibiri mu gitondo agahera isaha cumi ariko iyo bishitse hakaba hari abantu bari ku murongo bataratora isaha kumi barabaha uburenganzira uburyo bwo gutora bahejeje kugara ibiro by'amatora
uwo ni Pierre Claver ndahicariye ayoboye urwego rw'igihugu rujejwe gutegura amatora mu Burundi iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayigarukako mu kanya dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi raporo y'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ivuga ko abategetsi b'igihugu cya israel n'abagwanyi b'abanyapalestina bakoze ibyaha byo mu ngwano mu ngwano yo mu ntara ya gaza mu mwaka uheze iyo raporo yari irindiriwe n'abantu benshi iriyamiriza amabi n'ububabare ntangere bw'abanyagihugu umugwi ujejwe itohoza ku ngwano mu ntara ya gaza mu mwaka w'ibihumbi na cumi na kane uvuga ko watorokanije amakuru akomeye avuga ko ibyaha byo mu ngwano bishobora kuba byarakozwe n'impande zose impande zose ziyamirije buno nyene ibi byatohojwe n'uwo mugwi by'uko abagwanyi b'abanyapalestina bagize n'impaka ibitero vy'amarokete ku basivile mu gihe inteko z'igihugu ca israel bisa n'uko zakoresheje inguvu z'umurengera mu bibanza bibamwo abasivile mu ntara ya gaza uwo mugwi ujejwe itohoza uvuga ko ivyo bitero bishobora kuba ivyaha vyo mu ngwano ingwano mu ntara ya gaza mu mwaka uheze yahitanye abanyapalestina barenga ibihumbi bibiri n'amajana abiri mu gihe abantu mirongo irindwi na batatu bapfuye ku ruhande rwa israel mu gisagara ca kabul muri afghanistan kuri wa mbere abatalibani baturikije amabombe baranarasa amasase hanze y'inyubakwa y'inama nshingamateka ivyo bikaba vyabaye mu gihe abashingamateka bari bakoranye sedik sediki avugira ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu yamenyesheje ko abatalibani ndwi bitwaje ibigwanisho biturika aribo bavugwa ko bagavye ico gitero abajejwe umutekano bashoboye kubica bose inyuma y'amasaha ashika abiri bariko baratana mu mitwe umushikiranganji abandanya avuga ko ata mushingamateka n'umwe yakomeretse ariko abategetsi bamenyesha ko abantu bashika mirongo itatu bakomeretse harimwo abagore n'abana ubuserukizi bwa amerika ikabul bwateye ivyatsi ico gitero aho buvuga ko ari ukuburizamwo demokarasi
radiyo ijwi rya amerika i washington dc abategetsi b'ibihugu cumi n'icyenda bikoresha ifaranga rya ero bariko bashimikira uno munsi kuwa mbere ku gihugu c'ubugiriki gisinzikajwe n'amadeni mu nama zitari nke mu gihe abariko bakora kugira batuma ubugiriki butananirwa kuriha amadeni yabwo mu mpera z'ukwezi umushikiranganje wa mbere w'ubugiriki alexis tsipras ariko agirana ibiganiro bruxelles n'abategetsi b'ikigega mpuzamakungu fmi ibanki nkuru y'ibihugu vy'iburaya n'urwego nyobozi rw'ubumwe bw'uburayi inyuma y'uko ashikirije iciyumviro ejo ku munsi w'imana ibiro vyiwe bivuga ko ari amasezerano afitiye akamaro impande zose azotorera burundu inyishu ikibazo c'amadeni c'ubugiriki perezida w'urwego nyobozi rw'umuryango w'ibihugu vy'iburaya jean claude juncker yatangaje uno munsi wa mbere ko impande zose ziriko zigerageza gushika ku masezerano amenyesha ko bagize intambwe mu kiringo cy'iminsi ibiri irangiye yamara ko batarashika ku masezerano perezida w'ubufaransa francois hollande nawe nyene yatangaje ko intambwe zashitsweko mu kuvuga ko bifuza gushika ku masezerano mu mpera z'uyu munsi ngo ivyo bitabaye amasezerano agashobora gushikwa ko mu kiringo cy'iminsi mikeyi iri imbere perezida wa amerika barack obama avuga ko amerika itararengera kahise k'ikibazo c'amoko mu kiganiro yahaye mark maron afise igiteramo co gutwenza abantu perezida obama yavuze ko abanyamerika batarakira ikibazo c'amoko no gukumira abantu bifatiye ku ibara ry'urukoba rwabo perezida obama avuga ko abantu badashobora kuzimanganya mu munsi umwe ikibazo kimaze imyaka amajana abiri canke amajana atatu perezida obama avuga ko ukuntu abantu babona ikibazo cy'ubwoko byahindutse ko yamara ingaruka za kahise ko kugira abantu abashumba zikibonekeza yagereranije kandi yaganiye kandi ivyerekeye gukomeza amategeko agenga gutuma inkoho muri amerika akaba yarerekanye ko atanejejwe n'uko kongere ya amerika itashoboye kwemeza amategeko agenga ico kibazo radiyo ijwi ry'amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda ubu umwanya w'amakuru yo mu karere mu burundi abantu bane nibo baraye baguye mu bitero by'amagrenade yatewe ingozi n'abantu bataramenyekana abagera kuri mirongo irindwi na batanu barakomereka iyo nkuru yakurikiranywe na mugenzi wacu jean bosco ndarurinze
igihe cy'isaha zibiri zirenga ku mugoroba w'ubu w'imana niho hategwa grenade ku mutumba gahwazi zone na komine ngozi mu kabari k'ugwagwa kari hafi y'ishuri ryisumbuye don bosco abantu batatu baciye bitaba imana ubwo nyene uwugira kane acikanira ku bitaro vy'ingozi ahari ko havurirwa abagera ku mirongo ibiri na batanu bakomeretse abajyango ababanyi n'abagenzi bari bazindutse barundanye ahasanzwe havurirwa indembe baje gusuhuza abahuye n'ako kaga umwe mu bakomeretse bisanzwe arigana uko byagenze mu kanya twumva ikintu gitembagara hejuru ku mabati gitembagaye hejuru ku mabati aho cyoshitse hasi gica giturika kitarashika hasi ariyo gerenade rero ariyo ibona yatugitse gucya naba bose twari kumwe ngaho mu kabari mwako kabari hanyuma ntawomenya ukuntu ibintu byakurikiranye je nagiye kugaruka aho iyo nirukiye nahunze mbona abantu bamwe bapfuye abandi nyene yari migwandigwandi abo nta kindi kintu cyakurikiranye nasubiye kumenya kubera twahise twaciye tuza ngaho imodoka hari sigipolisi nako na misitaneri baciye baza kudutora ubwo uwo mugabo yahaburiye abantu babiri bo mu muryango wiwe harimo n'umukenyezi wiwe asaba abatware kubafasha amaziko kuri ikintu badufasha no kubera twagize ingorane badufasha bakaza kubafuba kuko natwebwa n'impanuka zabaye si twebwe nizo nicyo kintu mbona menga badufashamwo kugira tubafubisha kibombe jewe mu muryango hapfuye umugore hacapfa na muramwanje n'undi muramwanje nyene akiri mu bitaro ngaho aho simba nasaba yuko nyene bora nyene vyogenda mbanze nkure mwabo abo bagize ingorane hama turwaze ubusigaye tuca kumengana ibintu biba byateguwe kuko umuntu azategenade mu bantu nk'ijana cyangwa mirongo ibiri ntashaka gupanga umugambi ari umwe fatishingira ko nk'ibintu biba byateguwe kera komine ngozi yemeye kubafasha gushingura ababo nubwo mu gipolisi ingozi bamenyesha ko bataramenya abakoze iryo bara korotirida caraziwe musitanteri w'iyo komine avuga ko amatohoza yotumbera ahanini mu bakurikiye ababahamagarira mu myerekano ubu bacumbitse ingozi twebwe rero nk'abajejwe intwaro turi n'abarundi si twebwe tutofasha mu gihe ingorane nk'izo zashitse icyo gituma nari nahamagaye abarongoye umutumba kugira ngo n'abo bantu babuze ababo tujye inama y'ingene dufuba abo bantu bibaye nyine mu gihe himirije amatora mbega iki gitero cyabaye hari aho hari isano cuba gifitaniye n'amatora ivyo ntawo bideha abatifuza yuko amatora yoba hariho abateguye amamanifesitasiyo bujumbura bayamazemo igihe nababwiye yuko ngaha tubona ingenzi nyinshi no muri izo ngenzi harimwo abahora muri izo manifesitasiyo bujumbura babonye bujumbura rutaja buko bariko baraduga hagati mu gihugu mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ngozi bavuga ko rishobora kuba ari iterabwoba ritegurwa n'abategetsi mu ntumbero yo kubaburabuza mu bikorwa vya politike Deo Mbesha arongoye umugambwe Sahwanya Frode Bingozi ibyo ngaho ingozi biri mu rukurikirane gutera ubwoba kugira ngo kumbure umwe cyangwa uriya munyapolitike cyane cyane abari ku butegetsi bahate bashike ku ntumbero baba bifuza bamaze novuga bahejeje kudutera ubwoba kutwigizayo kugira ngo ntiduhiganwe muri demokarasi we none ubona izi grenade ziba ziterwa n'abandi ku bw'iwabo yewe ndiko ndaraba sinodoma k'urutoke birabonekana neza ko harimo guhata harimo guhata iyo ibintu byo gutera amagrenade mu ijambo rimwe ni bijyanye no gutera ubwoba abantu no kurondera imvo imvo cyane cyane yo kugira ngo batubuze abari ku butegetsi ubutegetsi butubuze rwose guhiganwa abantu batatu uwurongoye igipolisi ngozi avuga ko batamenyerewe kuboneka mu karere ahabereye ico gitero nibo bafashwe ku mvo z'amatohoza ingozi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika mwamenya ko grenade imwe yatewe mu kirundo hafi y'ubunywero ikomeretsa bisanzwe umuntu umwe
umugambwe cnd fdd uri ku butegetsi mu burundi uvuga ko wumva ibihuha by'abarundi boba bahabwa imyimenyerezo ya gisirikare mu bihugu bibanyi birimwo n'u rwanda umuvugizi wa cnd fdd gerard ndabirabe atangaza ko atakimenyetso gifatika bafise cyemeza iyo myimenyerezo ivyo yavyemeje kuri mikoro ya mugenzi wacu thomas kamilindi ibyo bintu by'impuha bavuga ngo nabajya kuza kwimenyereza ibya gisirikare bivuga abo nyene abo nyene ubwo gwaruka cyo kimwe n'abo bafatanije nibo babihuha bavuga yuko ngo bashaka kumbure ababaje inyuma ibintu nka bene ivyo mugabo twebwe mu mugambi wa CNDD-FDD ntitubiha agaciro ndivuga agaciro ntikubiha agaciro kubera ko ibihuha n'ibihuha ariko rero iyo haje mu bintu by'umutekano tuvuga tuti igihe umugambi wa CNDD-FDD uzobonera akanya urashobora kuzo kuzokoresha ubuhinga bwayo ukashobora kugira ngo umenye neza ibyo bintu ibyo ari byo ariko kuri kino gihe nta cyihutirwa kirimo mu yandi magambo ubwo ntabwo muratangira kubitohoza mukoresheje ubwo buhinga oya nabyo turatanga kuko bi- ni ibintu byibwa nta na- twovuga ko nta kintu kiboneka nta kintu kiboneka twovuga cyotuma abantu bavuga ngo baze baze guhimiza ibi n'ibi n'ibi nta kintu kiboneka muri ayo magambo muri ibyo bihuha mwumva bajya bababwira aho ibyo bigo bya gisirikari bitorezamo biri ntabyo ntabyo n'ubundi ni- ni ni nacyo cyerekana kumbere ko ari ibihuha kuko twebwe iyo wumva babivuga mu manuze yabo mu makaritsiye yabo y'amakaritsiye nyine yagiye agira imigumuko uca wumva ko umengo n'ibintu kumbure si ibyo gufatana mu mugongo cyangwa ibyo kugira ngo babandanye bari kumwe ntihagire eh, abatatana ibintu nka bene ibyo bakabasha kuvuga amajambo menshi menshi menshi cyane ariko rero tubona yuko ari ibintu bidafise icyo bifatiyeko none se ubwo nta mpungenge mufite z'uko koko haba hari ibintu byo gutegura nk'abantu bazakora umutwe w'inyeshyamba ikiroberi twebwe nta mpungenge dufise nta mpungenge dufise kubera ko tumaze ku- kumva ibihuha byinshi byinshi cyane kandi ibyo biba byagiye bi- ata kintu bishika ko turibaza ko n'ibyo ataco byo na- nako ngo twari tubivuze nitubona hari ikintu gifatika abantu baravugana ibihugu biravugana icyo gihe nta- nta kintu cyoshobora gu- gutuma eh, igihugu kigira kigira ingorane kubera ibihuha muvuze ngo ibihugu biravugana mwamenya niba se hari mbese kugenderana kuvugana biri byatangiye n'u rwanda u rwanda n'ubundi basanzwe u rwanda n'uburundi basanzwe bavugana bafa- basanzwe bafashanya byinshi ibyo nta ntiyoza kuvuga ngo ngo ni ibintu by'ubu cyangwa ibya bya oya ibyo iyo ni ku- kwama bavugana kama bagana batemberanira byamaho ibyo ni ibintu byamaho bwana gerasi ndabirabe ndabashimiye cyane murakoze murakoze cyane
abashikiranganji komisiyo y'amatora y'igihugu itangaza ko itariki y'amatora y'abadepite n'abajanama ibandanya kuba iya mirongo ibiri n'icyenda y'ukwezi kwa gatandatu mu kiganiro yagiranye n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika edi gwema ari burundi perezida wa komisiyo y'amatora pierre claver ndayicariye yemeje ko ibikoresho by'amatora byamaze gushikanwa mu biro by'amatora mu ntara ni kuri mikoro ya edi gwema umugwiseni n'abawufasha mu ntara n'abawufasha mu makomine bita sepi na sesi turiko turakora dutegura amatora ya mbere azoba igenekerezo rya mirongo ibiri n'icenda ukwezi kwa gatandatu ibikoresho by'amatora ya mbere byose byarashitse mu gihugu hagati abakozi bazohagarikira ivyo bikorwa mu biro by'amatora baramaze kurondegwa barigishijwe uyu munsi twovuga tuti n'ejo uwo tubwira ati tegura amatora twariteguye kubera iki kubera ibikoresho byashitse mu gihugu hagati iyo ni inkuru rero noshikiriza abarundi mbwira n'amakungu mvuga ko itariki mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi kwa gatandatu ni isango twiteguriye nkasaba abarundi ko boyitaba ari benshi kuko ijwi ry'umurundi umwe umwe wese yiyandikishije rirahambaye kuko rifasha guhindura inzego guca zirongora igihugu mu myaka itanu ikurikira kuri mwebwe muvuze ko byose mwiteguye kuri uwo munsi haza ku munsi w'amatora abarundi n'abarundikazi biyandikishije bakwije imyaka yo gutora bafise ibipapuro bya ngombwa bazinduka gutora mu biro by'amatora bibegereye mu biro by'amatora babarindiriyemwo kuri uyu munsi habiki abakozi bacu ba seni bahagarikiye ibiro by'amatora barindira abarundi baje gutora kuri uwo munsi abarorerezi b'imigambwe binaniza imigambwe n'abahiganwa ku giti cyabo barashikishwa mu biro by'amatora kugira barobe ingene amatora agenda kuri uwo munsi amatora atangura isaha cumi na zibiri mu gitondo agahera isaha cumi ariko iyo bishitse hakaba hari abantu bari ku murongo bataratora isaha kumi barabaha uburenganzira uburyo bwo gutora bahejeje kugara ibiro by'amatora amategeko adusaba guharura buno nyene tudahagaritse abarorerezi babareho bari cyane cyane mu mategeko agenga amatora amashasha dufise umuntu wese ari mu ihiganwa arafise uburenganzira bwo kuba yarungitse n'ibiburiburi abantu babiri baza kuraba ingene amatora agenda ingene baharura ibyayavuyemwo kandi baje guharura umwe muri abo babiri yaserukiye urunanirwa rw'imigambwe cyangwa uwigenga aratahana icegeranyo kugira gishikirize uwurongoye cyangwa uwamutumye kurorera ayo matora ariko hari ikibazo gihambaye umbajije ibyavuye mu biro by'amatora ibi cyangwa ibindi baravyegeranya abakozi bacu kugira biduge biva mu biro by'amatora biduga ku rwego rwa komine bita sesi bimaze gushika ku biro by'amatora bita sesi ku rwego rwa komine ibyavuye muri iyo komine n'amakomine yose yo muri iyo ntara biregeranwa bikaduga ku rwego rw'intara bita sepi aho hose haba hari abarorerezi baraba ko ibyanditse kuri bya byegeranyo ari byo biteranwa kugira biduge hejuru ibyavuye mu ntara sepi birahura bivuye mu ntara zose bikaza i bujumbura
abashyikiranganji mirongo ibiri n'umunani bo mu muryango w'ubumwe bwa buraya bajejwe imigenderanire y'ibindi bihugu bahuye mu nama yabo yamibahuza rimwe mu kwezi kuri uno wa mbere bibanze ku gihugu cy'u Burundi aho basabye indongozi z'u Burundi kugondozwa bakemera ko ibihe bya politiki igihugu kirimwo bidatuma hoba amatora yizewe na bose mugenzi wacu Diane Ninahazwe atubwire ibiri mu itangazo ryasohowe inyuma y'iyo nama abashikiranganje bajeje imigenderanire hagati y'ibihugu 28 biri mu muryango umwe bwa Buraya bavuze ko batewe impungenge n'icuka ca politike hamwe n'umutekano muke vyibonekeza mu gihugu kuko ngo bishobora gutera ingorane umwanya n'umwanya abanyagihugu baba mu Burundi no mu karere kuri ubwo wingingo zose zeruka gufatirwa mu nama yabereye muri Afrika y'Epfo n'iyabereye Dar es Salaam zari zibwirijwe gukurikizwa mu maguru masha amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi navyo bikubahirizwa ahandi abashikiranganje abashikiranganje bahagaze cyane ni ku kibazo c'amatora bavuze yuko co kimwe n'umuryango w'umwe bwa Afrika n'abaserukira umuryango wa Afrika yo mu buseruko babona ko ibihe Burundi burimwo bidatuma ho amatora yizewe n'impande zose eka ndetse ngo n'umwanya usigaye ni muto kugira ngo Burundi bushobore kuvuga ko bwagiye mu matora ibwirizwa nshingiro ryubahirijwe leta ihari yari ibwirijwe ku bw'abo bashikiranganje kwemera ikagondozwa igashira mu ngiro ingingo zafashwe n'inama y'ishirahamwe ry'umwe bwa Afrika ijeje umutekano abashikiranganje baje bajeje imigenderanire ya buraya n'ibindi bihugu bashikirije kandi amakenga n'akababaro bafise kuco bise ukutubahiriza agateka kazi na muntu bivugwa hanini ko vyakozwe n'abajeje gucungera umutekano hamwe n'ugwaruka rw'imbonera kure gwegamiye umugambwe uri ku butegetsi ubutegetsi bugasabwa kuri ubwo gutanguza amatohoza yihuta kugira ngo abagigwa nuko kutubahiriza agateka kazi na muntu bashikanwe imbere y'ubutungane umwe wese ku gatwe kiwe atari uko umuryango w'ibihugu vya buraya ugabisha kuzoca ufata ingingo ruhasha wisunza amasezerano amasezerano atari make Burundi bwashize ku mukono harimo amasezerano y'ikotonu ategekanya mu ngingo yayo ya 96 wagarika ibikorwa vyose bigamije imigambi yo guteza imbere mu gihugu kiba kigiye kubiri nibiri muri ayo masezerano abo bashikiranganji banasavye umuryango w'ibihugu vya Afrika kunyarutsa kurungika intumwa uwo muryango wemeye kuzorungika mu Burundi kuraba uko ivyo kubahiriza agateka kazi na muntu vyifashe ibujumbura Diane Ninahazwe kubwiju rya Amerika
ijwi ry'amerika ibiganiro by'igitondo kuri telefone zigendanwa hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iphone na samsung ni byiza pe ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe jya ku rubuga rwa interineti radiyo yacu akadomo komu urabona ahanditse ngo nta simatifone ufite ntugire ikibazo noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikurira radiyo ijwi ry'amerika ni iyawe radiyo yacu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu rwanda naho mu bitaro bikuru bya gisirikare biri kanombe i kigali haravugwa umugore amaze imyaka itanu ari muri koma beatrice dusabimana yagiye muri koma kubera ikinya abaganga bamuteye agiye kubyara ni inkuru yakurikiranywe na eric bagira ubusa harabura ukwezi n'iminsi cumi n'irindwi ngo yuzuze imyaka itanu asinziriye muri koma mu bitaro bikuru bya gisirikare i kanombe mu mujyi wa kigali madame dusabimana wageze muri ibyo bitaro afite imyaka makumyabiri n'itatu y'amavuko yasinziriye kubera ikinya bamuteye mu ruti rw'umugongo abyara umwana we wa mbere abaganga bamuhaye udukoresho ahumekeramo umwana yabyaye yarereshejwe amata yaba we yaba na nyina nta n'umwuzu undi kubera igihe amaze muri koma umuryango wa dusabimana wataye icyizere redivine mukandayisenga yatangiye kurwaza mukuru we afite imyaka cumi n'icyenda yiga mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye kubyakira ntabwo byakunda bitewe n'uko nta na kimwe mbona gihinduka kuko imyaka amaze gukira byaranze njye narigaga wigaga mu wa kangahe nigaga mu wa mbere mu wa mbere segonderi
byarangiye mbiretse nje kurwaza mukuru wanjye mu kiganiro n'abanyamakuru mu ntangiriro z'uku kwezi madamu agenesi binagwaho minisitiri w'ubuzima yatubwiye ko iki kibazo ntacyo bazi muri minisiteri ayobora njye ndababwira ko ntazi umugore muvuga mu by'ukuri ariko dufite ingero z'aho byakozwe nabi cyangwa uburangare cyangwa n'impanuka kenshi si uburangare mfata umuti udakozwe neza nkawumuha nk'ibisanzwe akagira ingaruka mbi ni ibintu bibaho mu bisa nk'ibyo mu buryo rusange uwo byabayeho cyangwa umuryango we barakurikirana byaba ari icyaha gihanwa n'amategeko naho ubutabera byaba ari uburangare butabarwa nk'icyaha cyangwa impanuka ni ubwishingizi bwishyura ingero nk'izo zirahari ariko izisa n'iz'uwo mugore ntazo nzi
Donc des cas comme ça, il y en a. Mais de pareil à cette dame-là, je ne sais pas.
hari amabaruwa abiri ijwi ry'amerika ifiteho kopi yandikiwe minisitiri w'ubuzima na bwana alexi ntaho bavukira umugabo wadusaba imana uri muri koma iya mbere yo mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri ifite umutwe ugira uti kubatakambira ku cyemezo kigendanye n'imirimo y'ubuvuzi bw'umugore wanjye umaze imyaka ibiri muri koma mu bitaro bya kanombe ni amabaruwa agaragara ko yageze ku bayandikiwe ariko nta bisubizo yahawe bwana ntaho bavukira ngo yasabaga minisiteri y'ubuzima ko bamuvuriza umugore none n'abasabaga ngo niba i kanombe babona byanze kuko amezi yari ashize yaramaze kuba menshi yarageze muri atandatu hari hafi mu mwaka ndababwira ngo niba babona wenda i kanombe bitashoboye umuntu ni umunyagihugu afite uburenganzira nk'abandi banyarwanda bose niba bishoboka mwamujyanye wenda mu rindi vuriro mu rwanda ryaba rishoboye kuba ryamuvura nicyo kintu nabasabaga cyangwa se niba hanze hari aho wenda mubona bishoboka bamuvuza wenda bakaba bamujyana bakamuvuza kuko njye numvaga ko umudamu wanjye mbabaje kuba ndi jyenyine kuba ntamubona kandi nkabona atoroherwa kandi ari kwa muganga umugabo wadusaba imana umaze imyaka itanu muri koma yabwiye ijwi rya amerika ko kubera imyaka ihise arwana ku mugore n'umwana icyarimwe asigaye amara amasa bityo aratakambira ababishinzwe kuko ngo no kugana inkiko ari ihurizo rikomeye aba ari perezida cyangwa se ariko muri minisitiri w'ubuzima ibyo bintu babiziho cyane cyangwa se wenda na minisitiri w'intebe abo bantu ukaba wabambariza niba umuntu yagize ako karengane gutyo akagira ikibazo kimeze gutyo niba adafite ubushobozi bwo kuba yajya mu bucamanza akaba atafashwa nk'umuntu w'umuturage w'umunyagihugu kuko uwo muntu nawe yagize ikibazo ni umunyagihugu yagombaga guhabwa ubuvuzi bukwiye bunoze
radiyo ry'amerika mu kanya turasozera ibiganiro twabateguriye muri aka kanya yamara reka tubabwire ingingo nkuru nkuru z'amakuru twari twabateguriye raporo y'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ivuga ko abategetsi b'igihugu cya Israel n'abagwanyi b'abanyapalestina bakoze ibyaha byo mu ngwano mu ngwano yo mu ntara ya Gaza mu mwaka uheze iyo raporo yaririndiwe n'abantu benshi iriyamiriza amabi n'ububabare ntangere bw'abanyagihugu umugwi ujejwe itohoza ku ngwano mu ntara ya Gaza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane uvuga ko watororokanije amakuru akomeye avuga ko ibyaha byo mu ngwano bishobora kuba byarakozwe n'impande zose impande zose zariyamirije buno nyene ivyatohojwe n'uwo mugwi vy'uko abagwanyi b'abanyapalestina bagize n'impaka ibitero vy'amarokete ku basivile mu gihe inteko z'igihugu ca Israel bisa nuko zakoresheje inguvu z'umurengera mu bibanza bibamwo abasivile mu ntara ya Gaza uwo mugwi ujejwe itohoza uvuga ko ivyo bitero bishobora kuba ivyaha vyo mu ngwano ingwano mu ntara ya Gaza mu mwaka uheze yahitanye abanyapalestina barenga ibihumbi bibiri n'amajana abiri mu gihe abantu mirongo irindwi na batatu bapfuye ku ruhande rwa Israel mu gisagara cya kabul muri afghanistan kuri wa mbere niho havuga yuko abatalibani baturikije amabombe baranarasa amasasi hanze y'inyubakwa y'inamashingamateka ibyo bikaba byabaye mu gihe abashingamateka bari bakoranye sedik sediki avugira ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu yamenyesheje ko abatalibana indwi bitwaje ibigwanisho biturika aribo bavugwa ko bagabye icyo gitero abajejwe umutekano bashoboye kubica bose inyuma y'amasaha ashika abiri bariko baratana mu mitwe abategetsi b'ibihugu cumi n'icyenda bakoresha ifaranga rya euro bariko bashimikira uno munsi wa mbere ku gihugu c'ubugiriki gisinzikajwe n'amadeni mu nama zitari nke mu gihe bariko bakora kugira batume ubugiriki butananirwa kuriha amadeni yabwo mu mpera z'ukwezi umushikiranganji wa mbere w'ubugiriki alexis tsipras ariko agirana ibiganiro i Brussels n'abategetsi b'ikigega mpuzamakungu FMI ibanki nkuru y'ibihugu by'Uburaya n'urwego nyobozi rw'ubumwe bw'Uburayi inyuma y'uko ashikirije iki ciyumviro ejo ku munsi w'Imana ibiro vyiwe bivuga ko ari amasezerano afitiye akamaro impande zose azotorera burundu inyishu ikibazo c'amadeni c'ubugiriki perezida w'urwego nyobozi rw'umuryango w'ibihugu by'Uburayi Jean-Claude Juncker yatangaje uno munsi wa mbere ko impande zose ziriko zigerageza gushika ku masezerano amenyesha ko bagize intambwe mu kiringo cy'iminsi ibiri irangiye yamara ko batarashika ku masezerano perezida w'ubufaransa francois hollande nawe nyene yatangaje ko intambwe zashyizwe ko mu kuvuga ko bifuza gushika ku masezerano mu mpera z'uyu munsi ivyo bitabaye amasezerano agashobora gushikwa ko mu kiringo cy'iminsi mikeyi iri imbere perezida wa amerika barack obama avuga ko amerika itararengera kahise k'ikibazo c'amoko mu kiganiro yahaye mark maron afise igiteramo cyo gutwenza abantu perezida obama yavuze ko abanyamerika bata batarakira ikibazo c'amoko no gukumira abantu bifatiye kw'ibara ry'urukoba rwabo perezida obama avuga ko abantu badashobora kuzimanganya mu munsi umwe ikibazo kimaze imyaka amajana abiri canke amajana atatu perezida obama avuga ko ukuntu abantu babona ikibazo c'ubwoko vyahindutse ko yamara ingaruka za kahise ko kugira abantu abashumba zicibonekeza yaganiye kandi ivyerekeye gukomeza amategeko agenga ugutunga inkoho muri amerika akaba yerekanye ko atanejejwe n'uko kongere ya amerika itashoboye kwemeza amategeko agenga ico kibazo radiyo ijwi ry'amerika inshuti z'ijwi ry'amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu ibiganiro byo muri uyu mwanya aha niyo bigarukiye mwari kumwe kuri mikoro nanjye fide niyo ngabo na aloise bigirimana uwashyize hamwe ibiganiro agafata n'amajwi yari fatuma arimasi karara umugoroba mwiza mwese
This program has come to you from the Voice of America, Washington.